Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti Waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Wixata caamsaa 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 20 bara 2010 har'a as Yuunaayitid Isteetsi keessatti Veterans Day yookaan immoo guyyaa goototaa jedhamuudhaan ayyaaneffama. Itoophiyaa keessatti immoo waggaa 27ffaa Ihaadeeg yookaan Addawaahii mootummaa dargii kuffisuudhaan taayitaa itti qabatetu ayyaaneffamee oole. Keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babaroota waliin galchuun nagaa ansora halakeetti damtuu biyyaa isanitti hima akka pirezidaantii Ameerikaatiif pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa walgahii sila Singaappooritti ta'an ka dhiifnee jedhan kaan hin jibbaanne mariitti jedhan irra deebi'uu fa danda'ani. Mataa oduu keessaa tokko.
Godinaa Qelleen Wallaggaa aanaa Haawwaa Galaan keessatti namni tokko humnoota mootummaatiin ajjeesamee jedhanii maatiin isaanii uummanniif bulchiisni dubbatee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ayyaana caamsaa digdamaa ilaalchisuudhaan haasawa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhageessisaniif ilaalcha gama mormitootaatiif jirus ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattan sin deebisa.
Ameerikaatti hardha ujiif Ameerikaan hardha ujiif biiroolee mootummaallee cufattee waraanisii lol irratti dhumatee lubbuu isaa ulfeessuufii jirti guyyaa goototaa jedhaniin guyyaa akkana kanatti baandiin Ameerikaa karaatti yaate biyyi gammachiifti namni hedduun qaayyitti yaa'ee foon waddata ooliif walti'a. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fuula waraana Ameerikaa fi namoota beekamoo hedduu itti irreessanii Virjiiniyaa ka Erlingten jiru dhageetiin loltoota Ameerikaa irra awwaalaa loltoota Ameerikaa irra daraaraa kaa'e. jiraataniitiin lubbuun jireessanii guddinni ameerikaalleen tanirraa dhufe jechuun dubbata pirezidaanti tiraamp ameerikaa tammiti yoo bubbeef obomboleettiin garbaaf galaanaa kaan biyyatti baafattee waan hedduu tolchitu ammallee bubbeen galaanaa alberto jedhan tokkotti karaa jira amma kuubaa geettee ameerikaatti dhiyaachuu jirti akraagii qilleensa ameerikaa jedhutti albertoon saatitti kiiloomeetirii dhibbi tokko ceetii ardha ameerikaa geetti godina ameerikaa alabaamaa filooriidaa fi joorjiyaan immoo joorjiyaatti ammoo bisaan jilbaa gad lafa gad dhiifte boolillachuun turte albertoon tunin bubbee fi obomboleettiin akkanaa taa garba atlaantik irraa dhufti tunin marroo hedduu dhudhufti ganna kan qofu bubbee akkana kudhanii haga kudhanii jahaatti dhufaa jedhan eegan bubbee fi obomboleettiin harvii irmaa fi maariyaa jedhan ganna dabre keessa ameerikaa keessa biyya akka godina akka huustan teksasii fi poortoorikoo faallee keessatti gara filooriidaa kanalleetti waan guddoo balleessiti. pirezidaantii ameerikaatiif pirezidaantiin kooriyaa kaabaa ka kora dhiyoo taana hanqat jedhan kaan amma injibbaanne itti deebi'utti jedhan faluu jiran akka warri walti dhufu tanumaaf bulchootii kooriyaa kaabaatii fi kooriyaa kibbaalleen walti dhufaniitiin waan hedduu irratti mari'achuu jiran pirezidaanti tiraampii fi pirezidaanti kiim pirezidaantiin kooriyaa kaabaa jechuun akka niikuleerii waraanaa kooriyaa kaabaa dhaabuu danda'anii fi waan hedduu irratti mari'atanii kor kana jedhuuf keessa singaappooritti qabatani. bulchoota ameerikaa hedduulleen korii kana abdiin jira jechuun dubbachuu jiran pirezidaanti tiraampilleen tanuuf jechuu jira kooriyaan biyyi guddachuu dandeettuu abdii qabdillee biyyi qalbii qabdullee jedheetiin tiwiiterii ofirratti barreesse. Muhammadu Gasaama gurbaan biyyi maalii kagan 22 tokko Faransaayiti gurbaa fooqi afreessoo irraa fannifamtu tokko argeetiin akka hin doone lubbuu oolche. achumaan maqaan isaa nama fiilmii hojjate spaayidermaan jedhaniitiin fakkeessanii baasaniif akka namichi fiilmii spaayidermaan hojjate xaapxallaap jedheetiin fooqii arkumaan qabatee horeetiin man horeetiin gurbaa kan lubbuu oolchee jedhanii galata hedduu galchuuf jiran ana dorgommitu kubbaa miilaa laaluuf mana nyaataa tokko seenuu jiru gurba xiqqaa tokko kan gadararra argee gara jabaachuu dadhabee mirga bitaallee milladhee nama dhabee jennaan ufumaan itti seene achirra buuse ani ijoollee guddoo jaaladhaa jedheetiin CNN ittiin gurbaan maalii baqatee Ameerikaa Faransaay jiru kunin. Naayijeeriyaatti hardha namaa namuu fulum jiruttu gaddaaf walitti aayetiin rakkoo himachuu jirjari kunin fulaa makiinaa dhaabatan biiroolee karaa fi fulaa akka akkaatti walitti dhufeetiin nam jeequmsi biyyi isaanii keessatti lubbuu dhabe gara naasuutiin qaabateetiin rakkoo isaaniillee himachuufii jira waan isaan fixa illee dubbachuufii jira guyyaa kana qabsaa'ota mirgaa naayijeeriyaatti baasee waan kana kanarratti marroo hedduu naayijeeriyaa keessatti nama hedduutti dhume akka dhaabii inaaf inaaf jedhu jedhutti ganna kan qof keessa nama kuma sadiitti dhumate naayijeeriyaatti waraanaaf wanjalaaf waan hedduutti nami dhumata haashtaag naayijeeriyaa moorn haashtaag waan diil tuu manii jedhaniitiin nami tokkooyyuu du'uun waan guddoo nami tanaan dhumachuun mallee jecha dubbachuutti jiran. niwuziilaand akka horiin dhukkuba waltiin dabarsine jetteetiin loon kuma dhibbi tokko qaqqaluuf deemte dhukkub kana dhukkubii kun afaan faranjiitiin maayikiloopilaazaamaa boovis jedhani gurruu horii iitessee horii hollachiise humna dhoowwe fixe akka muummeen ministeera biisuunii jedhetti tuniin murtii jabduu taatullee falii jabaan tokkochi kanumaa jechuun dubbate niwuziilaand biyyi horiin duroomte loon miiliyoon 29 olitti jira amma immoo garaa oduu ispoortii dabarra. dib didib baraq babbaraq dhaw dhaw jecha walti duudhuuf guyyaa walti eeggachuu jira korommii kubbaa miilaa addunyaa waancaa kubbaa miilaa raashaa taphatanii fi biyyi soddomii sadii keessaa filatan ta'an dirree raashaatti wayaa keessa walti aaniitiin wal agarsiisuuf wal taadhachuun jiran fakkaatan raashaan tapha kanaaf istaadiyoomii biyyi kudhan tokko keessa qopheessitiif meeksikoo keessa immoo istaadiyoomii lama jiraaf biyyiti soddomii lamaan tuniin nam isaan deeggar guurratanii didibbisa dhufa dibbee dhaanaa dhufan namuufi faarsa warri walti dhufu cuftinuyyuu waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa akka jedhutti warra jajjabaa warra dhaadannoo mataa ofii qabu gareen biraazil nu hurji shanan onnee miliyoon qabnuu jecha istaadiyoomii seenan gareen biraazil nu hurji shan onnee miliyoon dhibba lama qabnaa jedhan akkuma jedhe ingilaand warra duulu kubbaa miilaa addunyaa dhaqeefiin immoo mootummaan nu gala jettee dhaamteef otoobiisiin ijoollee arjeentiinaatiin deemu waliin of jannaa jechaa dubbata gareen kiristiyaanoo roonaaldoo poorchugaal ammoo wanni dabru ulfinna wanni itti jirru himan jecha istaadiyoomii dhufan yoo dhufan kroosiyaan ammoo nu biyyi xiqqoo qalbii guddoon dhufnaa jechuun raashiyaatti dhaadachuu jirti kilabootii soddomii lama waancaa kubbaa miilaa addunyaa baranaatiif dabran soddomii lamaanuu maqaa ofii qaban kilabootii biyyoolessaa ingilaand nyeenci sadeen jedhaniin nyeenci sadeen dhufe yoo jettan ee qeerramsi kooriyaa kibbaa dhufe yoo jettan faanum jira naayijeerii keessatti nyeenci atlaaskaa morookoo meetoo jettan ammoo innillee yala afaan baayirisaan cawwisaalleen faanum jira wamtaatee fuyyuu waan hedduu takkana kana jiraata leetota Itoophiyaa dorgommii ispoortii irratti halee guyyaa waan hedduu mo'atan qophiin ispoortii tanu.
Dhaggeeffattoota keenya kan inni duraan veterans day biyya kanatti memorial day jedhamuudhaan kan inni ayyaaneffamu dhiifaman gaafadha dogoggora uumameef kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina qellan wallaggaa aanaa hawwaa galaan magaalaa gabaaroobii ganda 21 jedhamu keessa jiraataa ka turan obbo ahmed jibril hidhattoota mootummaatiin dilbata barii barraaqa rasaasaan dhawamanii ajjeesaman jedhanii jiraattoonni maatiin isaaniif bulchiisa aanaa dubbatanii jiru obbo ahmed nama nagaa hawaasa isaanii keessatti jaallataman ta'ullee dubbatanii jiru tujubeetuu dubbisee ka jiraataan gabaaroobii dubbataniin jalqabna.
obbo ahmed jibril kun. jiraataa aanaa hawwaa galaanii ganda madda kaliilaa jedhamu keessa kan inni du'e immoo sanbata guddaa kaleessaa abboroo sa'aatii kudha tokkoof daqiiqaa afurtamaa gaafa guyyaa kudha sagal sagal kuma lamaaf kudhan jechuudha.
maaltu ajjeese obbo Ahmadiin?
hidhattoota ajjeese.
hidhataa mootummaa moo?
eeyyee hidhataa mootummaati.
maaliif?
egaa sababi isaa kana jedhamee hin beekamne halkanuma sa'aatii kudha tokkoo dhufe walakkaa irratti mana isaa dhaqaniitu gadi waamanii rasaasa sadiin rukutan.
sababii tokko malee homaatu isaan hin balleessin moo?
homaa tokkollee balleessaan qabanii nama nagaadha isaanoo naannoo sanatti.
obbo Ahmed nama akkamiiti nama umrii meeqaa ta'u?
umuriidhaan nama gara waggaa shantamaa caalanidha.
abbaa ijoolleeti?
ijoolleen qabanii mucaan arganne.
haadha warraa qabu.
haadha warraa qabu. Egaa namichi kun qubataadha harargeedhaa dhufe. Yeroo biyya isaa gara harargee ture kana miseensa abaa'ootu hin ta'in hafu waan jedhamutu ilaalama.
Obbo Ahmed yoomi kan isaan gara hawaa galaanitti dhufan.
Maali qubannaadhaan itoo dhufanii turaniiru isaan gara waggaa kudhanii caalaniiru.
Miseensa abaa'oo ta'uun isaanii reefa akkamitti gadi ba'ere.
Yeroodhuma tokko tokko namichi kun gaaffii hin gaafataa haaromsa dhaquusaafa inni hundiyyuu hin ibsaa eegatii immoo kun irraa hin mul'atu. Callisaniidhuma kan mana dhaqanii gadi waamanii rukutan.
Yeroo isaanii gadi waamanii dhahan sana namoonni argan jiru.
Haati warraa isaanii mil'atteetti.
Argiteetti.
Mil'atteetti eeyyee.
Haati warraan isaanii eenyu jedhamu?
Saaltuu Yuuyyaa jedhamti.
Amma awwaalamaniiru obbo Ahmed.
Eeyyee har'a sa'aatii saddeet irratti awwaalame.
Egaa Adde caaltuus haa ta'uu jaarsolii biyyaas haa ta'uu obbo Ahmed balleessaatuun qabaatiin humnoota mootummaatiin dhaamanii ajjeefamuu isaanii qaama mootummaatti namni iyyate hin jiru maal jedhe bulchiinsi naannoo.
Eh, Namichi kun kaleessa ah, sa'aatii kudha tokkoo fi daqiiqaa kudha shan irratti yeroo rukutan eh, reeffa isaa iddoo sanaa fuudhanii eh, kiiloomeetira digdamaa ol adeemsisanii guddina waachoo ganda jedhamu keessatti bowwaa keessatti gatame. Erga uummatii ganda sanaa yaa'ee waajjira poolisii dhaqee iyyatee booddee waajjirri poolisii immoo namoota iyyatan sana irratti rasaasa roobse.
Maaliif dhatti iyyattu hedheemoo?
Eeyyee reeffa namicha kanaa dhabnee rukutanii lafa isaan buusan wal dhaallee jedhanii yeroo isaan iyyatanii waajjira poolisii irraa rasaasii uummata kanatti dhuka'e magaalaa Gabaaroobii keessatti. Sana booddee achuma xiqqomaa argameenii bowwaa ganda guddina waachuu keessa jiraachuu isaa waan dhaga'ameef uummati qeerroof qarree yaa'anii barbaadanii bowwaa keessaa argatan. Isa booddee hospitaala Dambidolloo dhaqee ilaalamee yeroo galuu arrabisaa tokko citaadha. Arrabisaa keessaa citaadha. Akkasittiin har'aa sa'aatii saddeet irratti awwaalame.
Eessa isaaniirra rasaasaan dhahaman obbo Ahmed?
Mataa rukutamaniiru.
Hospitaala Dambidollootti yeroo geessaman immoo arrabi isaanii keessa hin jiru.
Anin biyyuu reeffa isaa bakkee kaa'anii an arge waan ta'eef arrabisaa citaadha. Haala ta'uu kenneessaadha wantichi.
Namoonni obbo Ahmediin ajjeesan jedhamanoo yeroo ammaa qabamaniiru moo haala akkamiirra jira?
Eh, Namoota shakkamanii qabaman jiru.
Eenyu kan qabame?
Dhimma nageenya aanaatu kan shakkamee qabame.
Eenyu jedhama?
Tokkoffaan Daagim Daawit.
E, Maan inni itti gaafatamisaa?
Dhimma nageenya aanaa hawwaa galaan keessaa hojjeta.
Gara biraanoo?
Tashoomee Dirribaa jedhama.
Inni immoo maan?
Dhimmuma nageenyaa keessaa hojjeta.
Isaan lamaanii kan itti dhukaasee ajjeese.
Egaa kan shakkamee qabamee jiru warra kana. Egaa kana bukkeetti namni sadaffaanii konkolaachisaan bulchiinsa aanaa hawwaa galaanii Daani'el Teedii namni jedhufi dhimmuma kanaaf qabamee jira. Eeyyee.
Maaliif qabame inni immoo?
Innis dhimma kanatti shakkameeti kan qabameef.
Egaan warri isin maqaanatti dhooftan kun itti gaafatama mootummaarra jiru dhimma nageenyaati keessumaa obbo Daagimii fi obbo Tashoomee warri isin naan jettan kun kan jara kana qabe immoo eenyu.
Eh, Poolisii aanaa hawwaa galaan qorannaadhaaf qabanii jiru.
Haadha warraa obbo Ahmed Jibriil adde Caaltu yoo yaallee haasofsiiseen jira. Sa'aatii attamii akka itti dhukaafameef haala yeroo abbaan warraa isaanii rukutaman ijaan arge jedhan akkasitti naaf ibsan.
Gisee sanzaa kudha tokkoo fi daqiiqaa afurtama.
Ganama barii jechuu Ganama bariidha eeyyee.
maaltu uumame meenatti maa eenyu kan dhufee attamitti dhufan mana keessan maaltu ta'e?
Gisee sanii miqiinaan tun sadii dhufe jechuudha. Balbararra naa dhaabbatte jechuudha. Abbaan mana kiyyaa kun salaata salaatee fi quraata jira. Balbala irra rukutan jechuudha. Gisee isaan irra rukutanii caaltu gisee sanii shilimse jechuudhaan. Gachiise kan booddee isaa kaymee dhufanii jiran uummanni natti naan jee na kaase. Gisee kayyaa addee caaltuu uummanni na dhufee jira gisee inni naan jee balbala bantee alagga fiigii kophaa kan ta'e gisee naan jiruun balbala banee alagga fiigee uummanni hulaa dura jira kan booddee isaa gisee naan alagga fiigee tokko hulaa dura dhaabbata qawwee qabatee fi qawwee sanarraa fuudhee kombolchee jechuudha Itti dhukaasanii isaanitti itti dhukaasan eeyyee yeroo isaanii cufaatti bananii maal ittiin jedhan obbo Ahmadiin?
obbo Ahmadiin banii narraa banii nurraa jenni Eenyu isaan eenyu hin jenneeni isaan?
Oonyi yennaan ati bani maal goote yenni qawwee itti hararra godhan balbala banee xinni giseen alatti hin gaffiigee jiru ulaa dura jiran ulaa banee ka'ee ala gaffiigee inni san booddee isaa giseen inni ala gaffiigee ala gaffiigee marsanii jiran mana waan taateef rukaasatti banan qamisa isaa irraa baasanii naanudhan jechuun naatti hidhan afaaniin na hidhan akkin iyyinu yennii Isinitti moo?
ee anatti eeyyee.
Tole.
gaafa natti hidhan san booddee hangii ru'een keessaan bahinitti isa hangii ru'een keessaan bahinitti afaan qabaniitu wanaan ta'an jechuudha.
Isin ennaa isaanitti dhukaasanii ijaan argituu dhaabattanii?
ee dhaabbateetiin ijaan harkaa akkanatti afaaniin afaan naashabanii jirani.
Baaruu kute sanas hin argine isin?
Baru kuje san harka bira dhaabbachuu jira abbicha san jechuu hin beeku malee.
Nama meeqa ta'u kan dhufanii man- balbala isinitti rukutan?
Makiinaan tun makiinaan sadii dhufe makiinaan sadeen mana nuun marsitee nuun dhaabbatu jirti akkasi risaachuu wajji hin laalleen akkasi jechuudhaaf.
Isiniin afaan hidhaniitu isaaniin rasaasaan dhahanii jechuudha.
Rasaasa dhahanii ru'ee keessaa oduun bahiin oduu inni kisee jiru makiinaa qorsiifatanii kuchiisan jechuu na jira.
Yeroodhuma sanarra fudhatanii sokkanii?
disuu san fudhatanii sokkan jechuudha.
Isiniin achitti dhiisanii.
Nu achitti dhiisanii gaafa inni isaan makiinaa horsiisan maa isarra afaan nagaan lakkisanii horiiranii makiinaa seenan.
Isiniif abbaa warraa keessan qofaatu ture.
Nuufi abbaa warraa biyyaa malee tokkollee hin jiru. Birmachuu raasaasaa nurraa deebisan.
Namni akka inni hin birmanne.
Namni akka hin birmanne yaadni birmachuu raasaasaa nurraa deebisan. Eebii isaan nu biraa yaa ammaa isarraa naan iyyinaan namoonni na dhufanii jala naa birmatan jechuudha.
Adde Caaltuu Yuuyyaa Abdalloo ibsanaa kennitaniif galatoomaa rabbi sina jabeessu. Haala jiraattonniif haati warraa obbo Ahmad Jibriil jedhan akkaataa ajjeefamuu isaanii qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa hawaa galaan obbo Mitikkuu lammeessaatti bilbilee haala isaa akkasitti naaf ibsaniiru.
Gara ganama naannoo masaatti sadii hin dhageenyu akka keenyaatti akka bulchiisaattis akkuma qaama biyya geggeessuutti namichi kun rakkoo qabaa hin barbaadamaa kan jedhu qaamni nutti hime hin jiru garuu ganamuma dhaqamee rukutamee obbo Ahmad Jibriiltu du'e kan jedhu dhageenye kana booddee. Hawaasii ganda sanarra jiraatu gara waajjira poolisaa gaafa dhufan hin barbaanna jennee walumaan barbaadan akka inni barbaadamuuf kallattii keenyaan hawaasa didee hokkara kaasanii akka turanii immoo gandaa guddina waachoo shoo bakka jedhamutti qaamuma heddeessan kun makiinaadhaan fidanii bakka sanatti ayyallaa keessatti gatani nama kana.
Eenyu kan ayyallaa keessatti gate?
Abalutu gate kan jedhu akkaataa itti hiirsuun qabu garuu hawaasi kan nutti hidhateetu ajjeesee fuudhee deemeedhu garuu qaama kanatu fidee makiinaa aylaaksiidhaan achi keessatti darbatanii aylaaksiin kun immoo aylaaksii warra bulchiisaati jedhu baay'ee nu rakkisnaan egaa kanarraa kaanee nuyi namoota hawaasi eeruu isaanii kennani akka isaan to'ataman goonee jirra jechuudha namooti afur sadi akka isaan to'ataman goonee jirra shufeerii kan bulchiisaa jedhaman kana dabalate kanaaf naannoo sanatti ammas qorannoo isaa akka itti fufuuf qaamni godinaas dhimma kana keessatti deeggarsa godhee namni kun akkaataa hawaasitti kaasutti nama nagaadha nama araaraan beekamuudha jedhameeti hawaasi kan kaasu kanaaf namicha kana qaamni rakkoo irraan ga'e qulqullaa'uu qaba jennee qabannee jirra waan ta'eef hanga qulqullaa'utti immoo kana hin jedhee siisuun na rakkisa jechuudha.
Isin egaa bulchaa aanaa hawaa galaanii obbo Mitikkuu akka bulchaa aanaa sanaatti namni kun takkaa himatamaniiru himannaan irratti dhiyaateera.
Ilaa namni kuni. Seenaa nama kanaa durarraa hundaa'uun caasa keenya ture. Caasa akka mootummaatti dura taa'aa gandaa ta'e hojii hojjechaa ture jedhu odeeffannoo isaa kana. Ergasii asii ani yeroo gabaabaa aanaa kana keessa kanan dhufe namni kun rakkoo kana qabaa jedhamee sadarkaa kanatti akka mana maree nageenyaattis adda baasnee waan qabu hin qabu. Dhugaa qabatamaan jiru jechuudha. Namni kun kana keessatti shakkamaa rakkoo kana keessa jira akka bulchiisaattis akka dhaabaattis hin qabnu nuyi. Kan wanticha irratti xinnoo seenus bitaa nutti galee tu nama kana sadarkaa kanatti qabaanne yookaan qaama kan biraatiif dabarsinee ilaalamni kun rakkoo kana qaba jennee dabarsinee ilaalle xuruu ture. Kanaaf nama kana qonnaan bulaa ganda digdamii tokko keessa jiraatu hawaasis nama nagaadha jedhee kan kaasu malee ani Jibriil kana maqaa isaa malee daa'im rakkoo madda biraa kan qabu iyyuu badaa hin qabu jechuudhaan akka bulchaadha.
Obbo Mitikkuu Lammeessaa bulchaa aanaa hawaa galaan ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaggeeffatoota keenya addawaawii yookaan ihaadeeg ayyaana waggaa 27 isaa har'a ayyaaneffataa jira kana ilaalchisuudhaanis pireezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kaleessa haasawa dhageessisanii jiran dhimmoota ulfaatoo ta'aniif milkaa'ina argamanis kaasanii jiru haasawa isaanii kana keessatti kana ilaalchisuudhaan haasaa pireezidaantichaa irratti akka yaada isaanii naaf kennan koongireesa federaalaa oromoo irraa itti gaafatamaa dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa obbo Addisuu Bullaallaa Finfinnee irraa haasofsiisee hin jira obbo Addisuu dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomaan affeeruu keessaniif isinilleen.
Obbo Addisuu gaa haasaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhageessanittu jedheen abdadhaa dhimmoota ijoo ta'an isaan kakkaasan keessaa tokko mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo jijjiirama geggeessaa jiruun waltajjii siyaasaa bal'isuu irratti akka fuuleffatee jirudha kan isaan dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii qabatamaa fudhatame keessaa tokko waa'ee hidhamtoota hiikuu akkana jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaas akka biyyaattis hojiin gurguddaan jalqabamee jira. haasaa bira dabarree murtiidhaan haa argisiisnutti galamee hojjetamaa jira. Har'a sababa siyaasaan haa ta'u sababa maaliin haa ta'u namni hidhamee mana hidhaadha akkasitti akka galaanaa kan baasaa jirru mana hidhaa cufuudhaaf miti mana hidhaa balleessuudhaaf miti tuuba deenuu gaarii miti aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf wal danda'uu akka dandeenye wal hubachuu akka dandeenye humna qabnuuf irree qabnuun wal sukkuumu keessa bahuun nurra jiraataadhaan murtiin kun murtii salphaa isinitti hin fakkaatin murtii guddaadha riiskii guddaadha har'a mootummaan naannoo oromiyaa waggaa lama keessatti nama kuma afurtamaa ol liidhaaf dhiifamoo taasisu akka namni mandara keessaa dubbatu miti murtii guddaadha maaliif dhugaadha akka namaatti akka namaatti akka ilma namaatti lubbuu kuma afurtamaaf dhiifama godhuu jechuun nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis hojii gaarii hojii gaarii nama kuma afurtama kana duwwaa miti kan bilisa ba'e kuma afurtama kana duuba lubbuu kuma dhibba afurtu jira miliyoonatutu jira kana hundatu bilisa ba'e kana miti kaayyoon isaa nama dhuunfaadhaaf bilisummaa kennuu miti kumni afurtama ba'e jechuun miliyoonni afurtamatu duukaa bilisa ba'a maali aadaa sanatu geeddara
kan akkamitti ilaaltan obbo Addisu maal jettu Akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiisuun isaa beekamaa. Qabsoon uummata Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiise keessatti aarsaa guddaa kanfalee jira. Aarsaan qabsoon Oromoo kanfale kun bu'aalee gurguddoo galmeessuun isaa beekamaa. kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoonni kuma afurtamaa ol hiikamuu waggaa gabaabaa kana keessatti dubbatanii jiru. Kuni kan dhufe arjooma mootummaa naannoo oromiyaa mootummaa Opiidiyoo yookaan Awudawaayitiin Adoonteen qabsoo hadhaawaa dargaggeessa Oromoo uummanni Oromoo tokko ta'ee dhiibbaarra ture cunqursaarra ture gamtee fi jennaan gadi ba'ee sodaa cabsee falmateen injifannoo argamee dhugumaa namni akkanaa hiikamuu kun eenyullee nama gammachiisa. Qalbii isinitti deebi'anii gaafii uummataa kana fudhatanii uummata bira dhaabbatanii kana raawwachuu isaanii waan gaarii garuu inni ilaalamuu qabuuf inni guddaan namoonni kuma afurtamaa amma hiikaman jedhaman kuni jalqaba maali akkaniiti kan hidhaman maal godhanii yakki isaanii maal yoo jedhame tokkollee hin jiru namoota qubaan lakkaa'amuun ala cubbuu mootummaan kun lammiilee keenyarraa dhaqqabsiisaa ture cunqursaa mootummaan adwaayii ofidoo uummata keenyarra dhaqqabsiisaa ture falmanii dhugaaf falmanii haqaaf mirgaaf falmanii warra hidhaman malee yakka dalaganiitiin miti namoota kana adoo dhugaan jiraate adoo haqi jiraate hiikuu qofa doonteen keenyattu namoota kanaan mala dhiifama namoota kana gaafachuutti namoota kanaan mala namoonni kun kabajamuu namoota qaban namoota mirga sabaanii seenaniitiif hidhaman malee yakka tokkollee raawwataniifi mootiin kun dagatamuu hin qabu. akka namoota yakka raawwatanii hidhaan kan maluun adabbiin kan maluun hidhamanitti ilaaluun dogongoraa kun hubatamuu qabaa hiikamuu namootaatti garuu bu'aa qabsoo uummata keenyaa waan ta'eef hiiki kennaayyuu ka gammannu waan kunillee bu'aa qabsoo uummataati jennee fudhanna nuti.
Gama biraatiin immoo obbo Lammaan kan isaan jedhanii injifannoo wal saamuu hin qabnu jechuudhaan feesbuukii irratti ba'anii jechoota babbareedoo darbachuun salphaadha hojiidha waan rakkisaa ta'e jechuudhaan akkana jedhanii ibsan.
namni iddoo barcuma kanarra taa'u beekamtii sagalee uummata kanaaf uummata kana qofaan akka inni ta'u hawwiin kee malee injifannoo wal saamuu miti abaluutu har'a ammanni feesbuukii irra taa'ee an dhugaadha siyaasa sabaaf yaadanii hojjechuun gaarii hojjechuunii fi dubbachuun adda adda adda adda an yaada bareedaa nama hawwatu qalbii namaa bitu sa'aatii sadii dubbisee taa'ee jireenya koo gaarii jiraacha sa'aatii sadii qophaa'ee daqiiqaa soddoma dubbachuu nan danda'a miidiyaatti waan bareedu sa'aatii afur qophaa'ee sa'aatii tokkotti waan bareedaa haasa'uu nan danda'a haasa'ichi haasa'aadha haasa'aadha malee daabbootti manazzaramu haasa'aa duwwaadha taa'anii haasa'uun nama dhibu hojjechuutu nama dhiba hojjechuutu nama dhiba lafarratti hojjetanii jijjiirama xinnaasaa taatu guddaa isa fiduudha inni guddaan ciniinsu guddaan isadha rakkoo guddaan nuun nu rakkisaa jiru isadha malee haasa'uudhaaf kumaatamatu haasa'a jabana kana haasaa babbareedaa
Kan akkamitti ilaaltu isin akkamitti ilaala jaarmaan keessan?
Akkuma beekamu teeknoloojiin qunnamtii odeeffannoo kun bu'aalee gurguddoo galmeessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti dhugumatti dubbachuuf gaheen miidiyaa hawaasaa gahee olaanaa taphatee jira. Shiraa xaxamaa ture, dhoksaa, iccitii garaa garaa raawwataa ture, hanna hatamaa ture, waan saba keenya irratti aggaamamaa ture, gurra uummataatiin ga'ee uummanni bal'aan akka irratti hirmaatu hubannoo wal fakkaataa akka horatu godhe miidiyaa hawaasaa akka feesbuukii kanaa. Kanaafuu miidiyaan hawaasaa kun qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Kanaaf namni feesbuukii kana kalaqe Maark Zuuzenberg fa'aa qabsoo Oromoo keessaa gumaata gumaataniiru jenneeti kan ilaallu. Inni miidiyaa irratti haasawamu, miidiyaa hawaasaa irratti haasawamu, hojitti jijjiiramtuu nama dhibaa inni jedhamu isa eenyu haasa'e akka ta'e ifa waan hin gooneef cuunfanii dubbachuu nama dhibuu danda'a. Garuu miidiyaa hawaasaa balaaleffachuun barbaachisaa miti. Inni hojiitti jijjiiruuf nama dhibulleen isa sisteemaa hin taane keessa taa'anii sisteema saba hin fayyadne, sisteema dhugaa hojjechuuf hin eeyyamne, sisteema saba bira hin dhaabbanne sirna akkasii keessa taa'anii waan akkanaa balaaleffachuun gama mootummaa kanaatiin beekama. Dhugaa dubbachuuf dhaaba isaan hoogganan kana ka dhaabbilee obboloowwan birootiin wal qixxeesse karaa miidiyaa hawaasaa kanaan tumsa taasifameen inni kun hojiitti jijjiiramuu hin danda'a, een danda'a. Hundi hojiitti hin jijjiiramuu inni barbaachisaaf uummati itti walii galee kan uummanni haga ammaa gaafataa jiru hojii jijjiiramuu hin danda'a. Maaf dadhabama? Fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa shiraaf humnaan seeraan ala uummata irratti fe'ame uummanni keenya akka ka'uuf gaafataa jira. Inni kun miidiyaa hawaasaa deddeebi'ee dubbatamaa jira. Kun fedhii uummataati. Uummata kana bakka muuna seenaan fedhii uummata kanaa eegna teenaan isa kana kabajuu danda'uu qabna. Isa kana haquu danda'uu qabna ture. Hojiitti maaf hin jijjiiramne kun? Daangaan Oromiyaa kaleessa dhiigaan sararame Har'a shiraan diigamee haleellaa lammiilee Oromootiif sababa ta'aa jira. Inni kun hojiitti hiikamuu hin danda'ama ture. Seera biyya kanaatti eeyyama. Kanaaf uummanni kan Oromoo du'aa jiru. Kanaaf kan qabsaa'aa jiru. Isa kana kan feesbuukii irratti yookaan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiru. Ajjeechaan bakka adda addaatitti lammii keenya irra raawwatu haa dhaabbatu jedhamaa jira. Inni kun hojiitti hiikamuu hin danda'ama ture. Yoo daandii seeraatti deemna ta'e ta'eeti yoo heeraan bulla ta'e ta'eeti kun hojiitti hiikamuu hin danda'e ture. Maaf hin danda'amne kun? Yoo kun hin danda'e kamtu danda'a maree? Uummata galma tokko walitti qabanii harka rukuchiisuu oliif gadi naanna'anii isteediyoomii uummata walitti qabanii harka rukuchiisu jechoota babbareedaa filanii akkuma isaan jedhan san haasa'uttu jijjiirameera jedhuu dandeenyaanu isa kanaa miti uummati keenya kan barbaadu boqannaa barbaada uummanni keenya nagaa barbaada uummanni keenya hafuura fudhatee yaaddoo tokko malee qe'ee isaa irratti ilmaan isaa guddifachuu barsiifachuu jireenya isaa fooyyeffachuu barbaada inni kun hojiitti hiikamuu hin danda'a yoo kana jedhan ta'e isa ammoo biraa ka namoonni dhuunfaa namoonni adda addaa godhan isa san hin beeknu isa kana irratti yoo ka xiyyeeffamu ta'e haasawni isaanii inni kun hojitti jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuufilleen woggaa lakkoofsiisuu hin qabu. Kun hojitti wanni jijjiiranneef hin jiru kan akkanatti hubannaa waan hojii jijjiiramuu qabu hojii jijjiiruu dhiisanii waan hin barbaachifne waan yeroo ittiin bitachuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu.
Dhaggeeffattoota keenya pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimmoota kabiroo haasawa isaanii keessatti kaasanii fi yaada obbo Addisuu Bullaallaa itti gaafatamaan dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa Koongireesa Federaala Oromootti kennan sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Har'aaf kanumaan xumurraa obbo Addisuu guddaa galatoomsan ibsa isaaniitiif.
qophiifteen fixachaa yaa'u jirra oduu tokko irra deebi'ee sanitti akka oduu guyyaa dheengadda dhageenye kan immoo argannetti itti gaafatamaa paartii gimboo torba obbo Andargaachoo Tsiggee fi nama wanjala hojii akka akka hojjetan jedhan nam dhibbi shaniif torbaatamii jaha balleessa isaan himataniin waan isaan himataniin dhiisaniitiin gad dhiisuuf murteessanii akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jedhatti warri gad dhiisuuf balleessa isaanii dhiisaniif murteessan keessaa kudhan saddeet haawwan walumattuyyuu nam dhibbi torbaaf afurtamii shani waan himatanii irra dhiisanii gad dhiisuuf murteessanii jedhani kana keessaa dhibbi tokkoof soddomii torba warra biyyi nagadhoowwan jedhani soddomii tokko immoo warra horii uummataa balleessee jedhani jarkan immoo yoo pirezidaantiin federaalaa Itoophiyaa illeen eegi mallatteesseen duubatti balleessa isaanii laalaniitiin jarilleen dhiifam gaafateetiin gad dhiisuuf murteessanii jedhani oduun arganne tanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan guddaadha. Nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenya feesbuukii akkasumas immoo telefoonaan nu bilbiluu dandeessu yaada keessanitti hirmaadhaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebina nagaatti.